father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o àdógó jíjí o try me make you see i no go get am money money ego ego I àpèkánu kò go. money money ego ego ego tó ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn. make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh. give me good life. E last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah. Pegar no vou. people, I salute you and welcome you this beautiful morning to the number one online radio station, Inform Me. And this now, our business and lifestyle program, Inform Me with Olayemi and Co. Um, and now, our country sister Olayemi and I, they talk first. You know, say I'm in charge. <laughs> so I they talk first i don't know why some people dey cry okay blessing say the things. so i just <laughs> i just take my nine day nine day in charge <laughs> ah see as i dey sweat <laughs> eh. yeah yeah yeah yeah enjoyment good o. inside matter. inside matter. inside matter. all right yeah but una don hear some voices no be only me dey inside studio this uh, morning we salute una every person wey dey lis ten to us all the indigenous people of nigeria and africa. Mm because we we need to dey carry our mm. sisters mm. and our brothers along right now because na the same ten and ten pence na all of us dey say eh, people dey chook eye put for wetin no concern them. Yeah, so we now we need to dey look out for one another yeah sharparly sharparly make my beautiful sister wey dey here so you know she just dey shine She do air as if na new. When new I see this morning, yeah? I, I try to look away or oh, make I no you go. You try to look, away. Another man's wife. I, I look away. You look away. Uh, okay. No ma, I you look say, away. You know say I personally know the husband. Uh, I will reported you. No ma, <laughs> if my husband heard that I said I looked away. I will reported you. I didn't look. You, you did not look. I looked away. you looked away. How how you can't take know how she look if eh, because you look I away open door for am to enter so i come ah, you Be, you, are you trying to tell me you are <laughs> perfect no, gentle, he, gentleman he talk, the, the one wey he do na the bible talk he not look second time so not only once permitted to look my <laughs> people i salute to now. you know say for here our hearts dey always jollimentate when we always come on air come meet una to talk with e be say the way forward for this country eh na me una community sister eh, my country sister don greet una and eh, my grassroots brother dey here and even Uncle. dey for inside field maybe e fit still chook mouth for this matter my name na sandra ikekwa i salute una plenty plenty. Uncle get very very very many many <laughs> query uh, to answer uh, eh, uncle, you dey pile them abi. yes okay. <laughs> uncle get things to answer but but because na him be the chairman of spaceship na <laughs> you know to petition chairman dey go through processes and mm. eh, so na im make am when i don dey suspect <laughs> you <laughs> for and on behalf of sis e be like say this this our brothers so e be like say dem dey cook up something. you know say im just come from spaceship. Uh, uh, uh, maybe okay. get wetin dem talk for dem na make am dey defend am so so i dey suspect. no be your brother's keeper. Eh, na una talk for dem. and funny enough bible know say be your father's keeper. <laughs> i'm only trying to watch my brother's back. <laughs> okay. so my people i dey greet everybody wey dey lis ten to us all over the world this morning we thank baba god as he don give us opportunity to constantly live to uh, see the days. when they are ahead of us. Um, my name is Adio Mwakao, and I greet everybody when they uh, use uh, try to create time to always listen to all our programs. Uh, we could just move sharp, sharp because time no day to even waste the time. Um, the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Um, this morning we they look into the role when after obtaining power the level where we take they make use of this power when they lead to what they call abuse impunity and then people they seek immunity you see when political power that they obtain sometimes they, you go come back to the language say uh, power corrupt absolute power corrupt absolutely, absolutely. and political power nine they always do that corruption pass. But the funny thing they say it's always a time bound project. After the thing don't go and you don't see the days of exit from office, you can to look for who go create immunity and how you go con- after your all impunity, you can to look for immunity to take make sure you no come back and answer the questions of the wrongs when you do while you day office. You can imagine when a city president go tell you say anybody when called me say make I come answer question go day into trouble in a plant for the office when make am they talk that matter It means say there is something in drop somewhere when be like saying a button going go need to press for a house for you to vanish from where you sit down <laughs> and therefore when things don't they go on like that you con dey begin to see where the issue of desperation for power after grabbing how abuses they enter and later you go to see how immunity they take make people they make mistakes so I want to beg the indigenous Nigerians this morning. Say, first, prayer where we need to they pray for anybody when they seek power and prayer of humility. Hmm. I remember somebody um, <laughs> give me one special gift this year, and funny enough, that gift really they helped me this period uh, of very grave challenges. Uh, and this morning I see something on Facebook. It say when you they come, learn to if you think they come during the period of when things they they tough, and you go they more sane to take decisions to when go you know i just look i say yes this is a real opportunity for people to really display what humility really be if you they look for leaders no look for leaders when go eventually they abuse power look for leaders when power they their hand they are still very humble if we had leaders when they humble to nigeria as a country by now Nigeria would have been 150% a country and two, 200,000 a nation. But remember, I said the percentage don't drop seriously to 25 recently. And so I won't beg us this morning. The entire country, Nigeria, and the continent, Africa, need to go into the prayer of say, every leader, when you won't give us henceforth, should be leader when they overwhelm with humility and not with pride. I want to beg all of us this morning, say, make we go into this prayer. Because when we start this year, we say, make everybody wash your hands clean, purge your heart, so that when we come to Him, we can rebuild this nation called Nigeria. But the way the matter they be, many of us never still ready to do these things. Now make us discuss ethnicity, religion, and uh, superiority, and all of those stuff. Well, by the grace of God, God will help all of us to make sure we get political powers rightly disbursed to the right set of people. <laughs> Yeah, rightly disbursed. <laughs> no money. <laughs> so my name now Adomo again, Adomo Akao. I salute you now this morning. As you talk just now, I, I take um, I take some points where I need to bring come out for all of us where they listen, so that we go use them, take check what's in the happen you know they dey talk say no be person wey talk say i dey humble not being humble not being humble say for you to use your mouth even say you dey humble e mean say you get pride pride we dey we we dey study people history dey there materials dey out there spoken words written words dey dey there for us to see with our korokoro eyes and to hear with our unblocked eh. ears wetin people don talk in the past from wetin dem talk come out you go fit know who dey humble and who dey proud you go fit know who go deliver to the people to the indigenous people and who no go deliver who dey after me myself and i alone and my friends and my family make we check the history of all the people wey dey come out right now for uh, politics then we go fit know the right person make we no go dey put wrong uh, the round uh, peg for square hole because of say na my brother na my sister mm -mm. the kind of um politics wey we go play now abi na election i no know how i wan take talk am this period na say who go deliver nigeria who dey competent who dey willing from their track records who dey competent who dey willing to do the things wey go impact the lives of the indigenous nigerians whether for the north the south the east and the west this na the time for us to open our eyes i say open your third eyes anybody wey say e no get understanding ask god for understanding yeah the giver of it anybody wey say no get wisdom ask god for wisdom Cause this na the ingredients wey we need right now to take get our society right I the small where I say I go talk with this. Una I dey lis ten to us on Me Radio this morning and this now on a business and lifestyle program Inform Me with Olayemi and co. Yes, today it get some things where they happen. Um, Oga Adeomo and Madam Ikekwa. One of the governors for the north talk say the kpain the deleting <clears throat> for im state say the thing don too much na im tell im people say make dem defend themselves e come say make the commissioner of police give uh, license for the citizens of that place of that um, state to get the the um, right to handle firearms to defend themselves. Thank God say the man don wake up. But another thing we go ask be say wetin make am be say na now im wake up. that na story wey I know say you fit touch am later sharp but they talk that one but some people can't come up the uh, commissioner of police uh, the uh, inspector general of police the uh, chief of, chief army, of staff. Uh, army staff and defense staff, and defense staff they come say he not get the right to take talk like that okay if you say so but we the indigenous people it is now our right for us to fold our hands make people come delete us with weapons sophisticated weapons when the security agencies all of them put together no fit defend me and you when we dey tell police say and even all of themselves say na the same ten and ten pence na im rope us together dem dey think say na lie this week between weekend and now we don hear of uh, killings of um, police officers even army officers. Yeah, they kidnapped DPO yesterday. Okay. Uh, it was yesterday, three days ago. Okay. DPO. We they, we they hear all these things, and yet they say make we not defend ourselves a lot of questions go come out as we dey go on <laughs> but is it um, humanly right for them to say make we not carry the same kind of weapons wey dey take dey kill us say make we not defend ourselves with such constitutionally wetin the constitution talk when it comes to that. remember the year when they talk, say make people make dem withdraw arms from people. you remember wetin i talk? yeah say dem dey open them to attack that was what i said and today it don't play out no but na common na mm, simple mm-hmm, logic mm-hmm if you read history go even american history even right now e dey happen for dem if you read history you go find out say anytime government talk say make people drop their arms and ammunitions that's the citizens dem dey leave open space for the people to become vulnerable history dey there history dey repeat itself if history dey repeat itself we know how to learn wetin be the solution if history dey repeat itself right now worldwide where we as indigenous people of nigeria stand Adamikekwa, I know say you did well, very sober. Um, mm-hmm. Well, my sister, the truth be say, um, person no go fold hand. Make e dey watch another person dey spoil im farm. I no go just sit down now, just sit down. Person just enter my farm begin dey scatter am or enter my house begin destroy my property begin dey kill children kill family i dey watch i no do anything na be say <tsk> my head no correct something dey do me either i no well. you be coward. Uh -huh. so e dey proper say if something dey happen over and over again people life no dey secured we dey see say people other people dey waka come dey delete people for our present wetin we suppose to do na to prepare self defence if the state of course dem no fit defend us because even for dem they themselves dey delete they still dey collect mm -hmm. from office mm -hmm. so wetin dem suppose to do they go make sure say everybody dey armed everybody dey prepared to defend himself at any point in time na so dey themselves go fit take dey safe because dem fit even pick all this our security men comot dem for office carry dem come my quarter where me dey i come notice such thing say ah dey be like say dey carry people hide for my backyard o oh. how i wan take rescue that person if i get something to defend myself now go fit take get that boldness call my area people say make una come make we check this place e be like say i dey notice something then from then, when i fit call area people because of say i hold something when i fit take defend myself i go fit enter that kind place go take rescue anybody wey dem collect keep for there but because of say nobody get anything for self defence and these people wey dey come dey delete people. dem dey heavily armed no be kakayebu weapon dem get o the where the study for get power na im dey get better better ones so we no go just say when people like that dey waka for our street our neighborhood our farmland our market places uh, even our schools then we parents we citizens we go fold hand e no proper we suppose to get something to defend ourselves because for civilized places dem dey say somebody you go get license to get wetin dem dey call firearm you go register am even if say you no be hunter you no be a uniform person but you say this one na for self defence in case even tifitifi jankoriko dem dey come meet person for night with this kind firearm if you see dem say dem wan come collect your things or dem wan delete your family you first delete dem before dem enter house na self defence na e be so now no be even tifi jakoriko people dey fear now say dem dey come their house na say fellow human being whether na stranger dem be dey waka enter people community dey delete people for no reason wey we no know dey delete people dey go some dey collect people farmland some dem no even come collect your property dem go just delete you some go collect you carry comot say make you come pay million million make you take bail yourself me sef no understand because for this kind matter my sister e no good say we go fold hand dey look things dey go wrong e good make government give everybody license to take get im own firearm so that you go fit dey use am for self defence you know say for this country some people wey come from those side wen dem dey wear agbada wey people for dey carry uh, long long knife wey dem dey call dagger dem dey use am waka for street o nobody dey ask dem whether dem be hunter nobody dey ask dem whether dem be uh, wetin dem dey call am uh, butcher man nobody dey ask dem whether eh, eh, eh, nobody dey ask them, but these people dey get short short while they put am for back of their pocket some go carry for bag They dey carry am dey waka dey carry am go everywhere even when they dey travel come from that side dey come for where people wey no dey wear agbada dey They still dey carry am follow body and if you talk to them, the way they no like they go bring am come and say dem wan delete you nobody dey ask dem anything even if uniform man even when uniform man waka meet dem with that thing even they even they don delete person with am they don injure the person they dey see blood they go they go tell am say na self defence but that kind thing dey allow somebody carry am waka like dat without am say dem no call am say na offence why dem no go allow person also carry the one wey be say dey bring fire come out to talk am say na self defence too so everybody need to they need to give everybody this license to make sure say dem get wetin dem go fit dey take defend themselves because for the the the community the mm, era wey we dey so now when people dey delete kpakpakpai when people dey carry uh, strangers dey waka enter your community e no good make we fold hand dey look like that we need to defend ourselves and we no fit just dey do chakwando take defend ourselves because even man wey weak wey get one leg or get one hand or wey dey sick e no fit do chakwando because na who carry fire wey dey throw from distance na go fit overpower you so everybody need to get wetin go fit take overpower each other we no fit sit down say defend yourself defend yourself then we dey wait make dem waka near us here before we dey do chakwando what if the person no well because even who no well who get one leg who get one hand e go fit use that fire own take fight from where e sit down put na the truth be that. Hmm. <laughs> okay. Um, my people, I thank God as um, Madam Ike Kwadofit um, taken from this angle. Uh, but I, I, go, I go still agree. Which one, uh, which one be the best? Uh, no, me, I, I, agree with her, but I they carry on from another different um, perspective. perspective. But first of all, uh, the Zamfara State Governor, uh, not be uh, Matawale, mm. Oga because you know say second time no different, and that election don't they reach <laughs> now you remember say people they die for your state is a very big shame first of all when we study the body language of this governor for some time reports show say there is a gold when they they mine for inside zamfara and this gold they they carried away with a chopper when would they ever land for nigeria and it they connected to the United Arab, Arab Emirates. Now, in the camp, do political migration go the APC when no get candidate for that state? No forget how the history of how this man won the governorship election under the flag of PDP. But he carry their vote, carry go give APC when no when no get this thing. The reason he migrate enter there now because he won't say make the carcass of the party fit inculcate am into the businesses and the things wey dey go on for that state but along the line it see say im still dey very far away from the root of gold <laughs> even though na im be the chief mining officer for the state <laughs> number two hmm. the killing don dey go on for so long im personally start to dey accuse kings for that state of say that they do hand hand work with these people after so much now they tell the citizens of your state and subject of some of these same kings say may they carry arms to defend themselves then you come finally they call on the police commissioner to raise a license for the people e don belleful yes e don't chop belleful fine He play to the gallery <laughs> to me, the approach, you only won't let the people know I care about you, and a spontaneous care. When elections are close, these people always use the same tactics everywhere the they same. go. They the no same. Get, they no get different approach. Politicians now that same textbook that they read over and over, <laughs> and the unfortunate thing be say they know they approach them from different direction. Now the same way that they exemplify them. If Governor A thief all the local government fund take execute project to give itself money mm. the next governor a to z mm -hmm. from b to z go thief all the local government own if he choose to pay tell local government wanna carry on the same thing will happen local government will start to you know there is a problem that is in the country of copycatting themselves but first yes on the right of self-defense the constitution really get am for we get am for the nigeria constitution when they act on one part of the country because let me we know dey lie to each other di 1999 constitution as amended is not active in the north e dey more active in the south and e no dey do e job well for environment where <laughs> for environment where eh, this same man for dey talk So if we go by that, it means that if they try to invite the constitution into a place where it has not been. Mm. Now, first of all, these same states, when they are around them, na each by forget power pass police and army. Okay, very true. Now Sharia for them more in operation than any other place. But today you are now calling for firearm licensing when even your the, the all this why you prefer the sharia approach and sharia constitution to the nigeria constitution so if we go by all this you go find out say we dey get dual carriage politicians when they always pretend that i am for you and i'm not for you after all somebody don't tell you for, for, everybody, everybody i'm no, nobody. nobody. and today it's actually like that i did for everybody which means both inside and outside this country mm-hmm. i am for nobody i know there for you as nigerians <laughs> so now but there is something we need to first ask administratively and constitutionally who is actually the chief security officer of a state i think today we need to redefine that word Now make me talk say we need to check it from another different perspective. Mm. Number one, administratively, people they are they see I'm on the ground on financing and support to federal government. The state governor now they recognize as the chief security officer in a state. Mm. But to me, I redefine it to be on financing mm. and muzzled power. Not, before, not, not for defense two the chief security officer of a state where there is a commandant in a barrack and the commissioner in a state and the aig in a state that place policing court cases the police is the chief security officer which is the aig on on tough security issues the commandant is the first is the next that is why as a governor you no fit just tell the commandant of a state go there and do that thing e go tell you call presidency or call chief of army staff or call chief of defence staff mm-hmm. you remember enugu state where dem for tell am say call presidency mm. and They keep am on hold for how many hours four hours until after the operation was over now wetin make me talk. and by the time people come na to come make sure say dem no dem no retaliate retaliate or dem no go after the people wen dey wrong go if he was actually the chief security officer why he no fit command the commandant of that brigade to say deal with these people, and they will do it is because he's not actually the chief security officer Mm. They bring out some matters now wey dey make me dey reason so people no dey we no dey look i mean chief chief chief chief, no na when governor want to deal with a physical i mean ordinary civilian na him be chief security officer go just command police lock him up in the next thirty years until my tenure is over but when it comes to the real security issues not be be the chief security officer because even at a point you know when we check the constitution you remember even the dss no get right in a state to arrest somebody and keep the person for twenty-four hours yes The constitution tok am and in the south south southwest southeast and part of middle belt ah. where the constitution na for the act mm-hmm. there is even an abuse They fit keep the person for nine hundred days which is an abuse of the law The dss job na to investigate probably arrest and hand over to police. to police army go find out till today see as i dey talk to you so i may never go court one day say they are testifying against anybody even when they catch people that are involved in buckery if the person must go to court na police that dey hand over the case to no so their man don ever go court say i testify against him i saw him doing involved in buckery no the ipo of the case is the one that is the chief witness why because the police are actually the one in charge of policing the state now Let us come to the issue of self defense. When it comes to self defense, the constitution recognizes self defense. That is why sometimes when people attack you in your home and you now have either a cutlass or a knife or mm. a stick or a pistol, that is when they take they do part of the Mm-hmm. You can't use and kill six out of the ten when come do an attack. Mm-hmm. The judge of that case will not look, will not discuss it as a mass slaughter if they discuss the case as a case of self defense you dey come house though the police fit apprehend. but you know say now dem don dey change some kind things don dey happen now Yes. if you defend yourself if na a particular eh, tribe say if you defend yourself against na they will go in for it yes because of this you know when we dey talk before we talk about impunity giving birth to. immunity there be peace uh, yeah. impunity after you don do am you must seek immunity when you are exiting the office because you know say they go use the matter come after you. Yeah. Uh -huh. now I, I look at the whole thing by the time the constitution actually because several people don dey discharged and acquitted for self-defence even in public places and at the end you find out say yes When a mob attack a particular person and e con get wetin e go fit take escape from there mm. and in the course of escape somebody die e no dey go prison for the case e self defence now what did he use to now do the thing when im lead to the mob not lynching but that he was able to escape whether na knife na gun na stick na shoe or na needle mm. is self defence project so At this point in time, the governor get the power to say defend yourself. I think he quoted the former governor. He, he has quoted somebody. He wasn't really giving another; He only re-echoed. Now how he take re-echo? Remember say the chief of defence staff for this present regime when they no change till today he talk say nigerians you are not cowards no he say don't be cowards, cowards. defend yourself. yourself they can't ask and say with what and you can't expect am make e tell you say with stone with cutlass and with what stick it's left for you he already gave you whatever that is available for you to defend yourself defend, defend yourself. yourself because of what one he followed burutai the former chief of army staff he say they when people that are attacking and disturbing nigeria security are, are not, not nigerians. nigerians that na my emphasis when the, when dem don already tell us say no be nigerians. so now we they come we will go to the real actual issues The the the the then chief of army staff when he come be the present non career ambassador to uh, uh, benin republic right yes because of igbowo when they send am go there he is not actually he he knew the security situation of the country he know wetin they go on and he talks. say these people are not nigerians they immediately exited igp of nigeria police force mhm. tok say the people wey dey disturb nigeria security are not nigerians so two powerful security heads don already let the indigenous nigerians know say these people are not nigerians which means say na thief come your compound this time around you know how do how person dey fit be thief in an environment one you no dey there you no dey stay that area mm-hmm. two by law you are not a citizen of that community mm-hmm. by birth or by whatever means you are not recognized and then two in that very location when you go you have no residential room and even if you have a residential room you have no permission of entrance at that moment any operation wey you do by either scaling the fence or you jump fence mm-hmm. you come break in at an oh, odd hour or you burst person door, you do you that is when stealing or armed robbery don start or robbery don start then na wetin you come carry take do the thing They discuss on the issue of arm or stick or whatever mm-hmm. robbery now when this man dey then when they both spoke then they say these people no be nigerians remember na that gp na him be the one wey follow osinbajo go imo state before he return They don replace am for the office so thank god say the man is still alive He never die He has informations that we never people in the public never had na im make am speak like that and then secondly people wey dem don adopt over and over and over don come out talk say they say this present government know why they are say no they say they know why they dey do this thing say they no gree answer them, which means somebody came from somewhere after the because if a commissioner or a minister speak if a commissioner speak e dey speak on behalf of the governor yes if a minister speak na on behalf of the president and the government so if a top ranking security officer dey speak say these people no be nigerian dey speak for the president and then the people when they carried some time ago now came out to say these people say the present government when these people for talk like this no waiting cause this problem when we call the tifuna so it therefore means there are strangers around and the people need to now beef up their own personal security going by the constitutional aspect when you say you can actually defend yourself. yourself. and remember the constitution actually says say if you dey defend yourself it should be in equivalent of the same thing that is being used in attacking you. okay. so it's a constitutional matter whether we are looking for license or not the constitution is very glaring; e too clear i no know why so we dey try. if since we know say dis people say na arms and ammunition na dem dey use. no mm -hmm. first of all i no eh. believe say dem use arm probably dem dey use stone take burst people head to death okay and so e therefore mean whether you fit now carry tipa of load of stones to take dey waka anywhere you go when they are throwing stone you too throw stone ah we don enter no we dey sit dem with arm now we don enter catapult no no, we dey sit dem with carry no no no no we don enter stone age now the nigerian say you see you know say we say we need to eh, learn unlearn and relearn so we need to go back to the stone age to go learn the kind of weapons wey dem dey use that time eh, um, sticks uh, eh, stone wey dem dey carve uh, yeah eh, calf uh, with pierce uh, and whatever and, and stars catapult. Uh, catapult catapult usage mm. uh, so if na that weapon dey carry come dey take do attack on any community the same weapon na the law co command the community to use in defending the community territory. Mm, so there that is the truth wetin you dey try okay, to talk now be say me we dey see them with arm. okay so, so that means we need to also get arm too. so if they come in attack with cutlasses and you can't go get gun you have gone against the law mm. but so, when they come with ak-47 for instance mm-hmm. then you can't go carry a day gun when they put powder mm. you fall short of the law that's another issue <laughs> so see we need to really understand where the matter dey go so by the time so, we. so the law is actually not in favour. of it's the people no it's not for and it's not against okay not for. Not no okay you don start again. Uh, no why i say it's not for and it's not against e show say when you see the enemy approaching na wetin e carry dey determine wetin you wan take block yourself. but make i tell you so these people they no dey the man, they no dey come with one o oh. eh, they no, dey come no. with almost everything. yes so the law now say as they dey come with cutlasses they dey come with ak-47 some of them dey carry ak-49 and some of them dey mm. carry dynamite mm -hmm. it therefore means you too should be multiple prepared. Mm -hmm na be the issue so if the law don speak like this, say defend yourself according to the equilibrium of wetin dem dey use take attack you e never never speak against you neither e don stand for you e only give you a right on reasoning Mm. so but this one wey you talk now we already know and even the police then the the security agencies don let us know say even the uh, guns meant for for them has say been gotten have gotten into the hands, the hands of, these people. yes eh? so why they not go come give the indigenous nigerians eh? yeah license. thank you very uh-huh. much you see. why they not go give them license. thank you ma i be dey go there and i thank god say you don't finally land me there. okay now on the issue of licensing Now here you for enter the project of an agenda now who dey government who dey on top na im dey determine whether any of the security agencies wan act for the people or against the people. now first of all we need to first ask which which oath of office mr president take which of oath of office matawale take na im go determine the speech wey the two of them go make now if mr president took an oath of office and he say i am here to serve you but not to defend your lives and your property he no go ever talk go there say send body die but matawale for instance now come go take oath of office in his state He come mm-hmm. say i dey take the oath of office to talk say i will defend your life your uh, your the lives and property of the citizens of this state mm-hmm. zamfara for instance edo for instance benue for instance kaduna for instance sokoto for instance if you katsina katsina for instance if you take that kind of oath of office mm. it therefore means when you now make a statement to say i say i wan defend una but me the defense when i talk i no talk say i go fit supply everything wey dem dey fit take defend mm. get for yourself Self. to make sure say you stay your border to create a security for your border. Mm -hmm. he has given you the go ahead as the person when he administratively be the chief security officer. Remember, I use those two words yes. administrative when it has to do with finance, mm-hmm. but the actuality mm-hmm. is not actually the person. So now, hmm. I won't really let the indigenous Nigerians know say the constitution actually gave you a license. So oh. if we check the constitution, on the issue of defense it means a license you say at a point in time because that, make use that of is a document yes it's a document for, when for nigeria. for nigeria so it gave it's a license on its own now it don already tell you say defend yourself according to the the percentage of wetin they use take attack you and hmm. so it's a document that has licensed you for self defence you no need the police to officially tell you say come and take this paper to write your name and your house address hmm. so if matawale come dey call di commissioner of police he wan sack her for work now because im dey work for person so the constitution na im suppose use say according to the constitution of nigeria 1999 as amended talk say the citizens of Zafara, fit defend diasef since they no gree put im name for people, wey go dey carry gold comot for nigeria make we fight to keep our gold <laughs> so my people, to the entire indigenous nigerians anywhere where you dey are you in borno are you in Kestina. Are you in, you remember when the uh, Catholic uh, bishop and some Christians for South Kaduna talk say henceforth we will defend ourselves. Mm-hmm. Erufai sat up. You know why? He know say wahala don't show face. How come say now only South Kaduna dey get the impact of banditry and, and not North Kaduna not get when it be the Muslim aspect of Kaduna state? And so when they come talk say we won't fight back remember na there dem for arrest thirty years old boy wen defend im mama with an ak forty seven of a bandit yes na dem for arrest dat boy mm-hmm. till today dem silent di case because di boy defended di mother mm. now dis time around they say we wan do am so that you go better come and annihilate us because you already give dem the command say make you first go annihilate these people before so now by the time me and you check officially these people actually can stand on the constitution to say look ma constitution no talk say if i dey come say i wan kill say make you just fold your arms let me remove your head at that point is a that person is a coward and after i don die if he go here if he reach where god dey god go slap the remaining part of him body send am go here you know why he allow a life to be taken it therefore means god gave a life that was not valued by the person let us not be looking at God as if He just want He, molded us as a puppet. If I cannot run, why the adage? He who fights and run away live to fight another, another day. day. If you fight and stay and die, but He say you fight sometimes, and when you see that is why even soldiers they get retrieve. Retreat or retreat. retreat when they use the word retreat it means say run away from that tense environment mm. make we go re-strategize on how we can take over this place that is the reason. so talk to the indigenous people of nigeria. so to all of us when we dey lis to this program this morning my take be say matawale yes you try when you take talk and to all governors when silent not try not take silent but to the message of your silent and those who spoke to the indigenous nigeria whether politically or otherwise Nigerians have a license, which is the constitution, to defend themselves. I no personally need a police officer to license me, but I do not have the right when I'm not under threat mm-hmm. to carry yes. anything to go and defend anything. Why will I be running up and down defending breeze? that mm-hmm. I was mm-hmm. supposed to just take as my oxygen mm-hmm. to make mm-hmm. me live healthy. Mm-hmm. No, now, but until attack comes, I man, I don't get that right. The police have the right to arrest me with anything. But when there is need for me to defend, armed robbers dey my house and I come hang for somewhere, I fit get access to one, two, three. I go drop all of them. Police go come, come collect them. I go drop. Why will I drop? Because me and my family we are under an attack, mm-hmm. and there mm-hmm. is a need for a defense. A defense. Exactly. so na wetin i wan beg the indigenous nigeria nobody should be looking for wetin we dey talk because the government already made you very vulnerable to death no be really attack any longer we are very vulnerable to death by first creating bad roads for nigerians mm. so that you cannot travel fast and good on the highway mm. then by creating forest everywhere to mm -hmm. make sure cities things are so expensive you can't build houses to cover up the forest they no gree bring industry to cover up all these forests that are on, on the boundaries of everywhere mm. and then they now allow sixteen different countries to keep supplying strangers into the country, into the country. so if nigeria government no no say these people are stranger why were they allowing sixteen different countries to come and discuss nigeria's insecurity and the next four days a strike in our war. and the next one in Kaduna, and the next one was here. You can imagine you, you it was a tactical matter, and it was just like na Catholic. Ca- it's just Catholic, Catholic, Catholic, Catholic. Okay. So eh, what? people now they listen to us on Inform Radio <laughs> this morning, and um, uh, <laughs> this now na business and lifestyle program Inform with Olayemi and Co. We dey talk about the insecurity and the plea wey na plea abi na command uh, order wey uh, the governor of zamfara give say make their people defend themselves yes. anyway we go continue tomorrow. with this same topic we'll give more examples uh, but uh, the eh oga i i be sharp sharp we get uh, mm. business thank news thank god say plenty so <laughs> i just i will just uh, business go, news and market worker. i will just go with just uh, three uh, of uh, the news uh, because the ones when um, federal government don't rake in that means they don't collect in over two trillion naira from marginal oil feed when they sell ban- on your when they boundary when they sell. I said they rake in about two over no, they rake in over two trillion naira. Well, we just pray say the two trillion they know go later talk say they borrow one from another country to take service um, fuel subsidy. Lagos developer don't defraud about 70 house seekers and one of the victims come faint as he just wait till they hey. come and now he, now, Chai. now he pass there come out now they come begin they say everybody now the person when in the fee say so those when want they put money into estate matter and people when they go into say and they look for agent just pay them money because he won't give you one fine duplex for somewhere be very careful because this person when he be the victim as he faint even as at this morning he never still wake Uh, we pray say make god return am back even though the money don go a life no pass there follow am na so dey the matter. Uh, fuel subsidy and uh, refinery rehabilitation for nigeria don finally gopt about 1.3 trillion in five months nnpc when be the private company when dey monitor nigeria fuel don finally release this issue uh, information say uh, they don spend about 1.3 trillion naira just within five months, which is from January to the month of May. So uh, now this one's be the business news when I would like make I take this money from this platform. All right. No, well done. Uh. Well, my people for market worker, our Nigerian foreign rice now thirty thousand naira for bag. <laughs> Rubber na one our Nigerian foreign rice. uh, <laughs> yes, the one we be say fine well well we resemble foreign rice. Rubber na one seven cup now one fifty even some dey sell cup one sixty why the local Ni uh, nigerian rice when dirty small dey inside na twenty-six thousand naira for bag um, rubber na one five and cup na one thirty for beans white beans and local beans na one thousand five cup na one thirty brown beans honey beans na one thousand seven hundred for rubber cup na one fifty ogbolo nine thousand five for rubber cup na nine hundred naira while uh, hand melon three thousand eight hundred for rubber cup na three fifty while engine melon na three thousand five for rubber cup na three hundred garri na fourteen thousand five hundred naira while line line na two thousand five hundred naira groundnut oil 20 litre na thousand naira so they say hundred. while four litre dey go for five five thousand hundred? red oil na thousand naira for twenty five litre while four litre dey go for four thousand two hundred? And eh, also our gas one kg na fifty for hmm. one kg while sachet soap wey we dey buy 80 naira as at last year na hundred naira as at now uh, we see the list of how things did drastically change from 2015 so to 120 eh, percent uh, to 2022 we know say as at 2015 we dey buy bag of rice for 6500 and today we dey buy the same bag of rice for 30 thousand naira even the uh, red oil as at 2015 we buy red oil for six thousand um, five hundred now that same oil na e be twenty five thousand i dey aware six thousand five na e we take buy twenty five litres of oil as at two thousand and fifteen today that same oil na e be twenty-five thousand naira i no fit imagine uh, the kind margin wey dey for this uh, matter so a eh, crate of egg that time we dey buy am for seven hundred naira and today crate of egg na two thousand naira flour na seven thousand naira that time now twenty-six thousand, five hundred big bread when family dey chop the obelefu we buy am three hundred naira now big bread na seven hundred ah, naira. so se for platform somebody dey come one platform where i dey somebody dey complain say they buy bread one thousand naira. yes yesterday. yes yes okay because yes. flour dey go up every day. It, uh, and moreover it, it dey go up every day. it depends on the the the, the bakery and the quality e dey change the price right now so it's actually between seven and one thousand. spaghetti wey dey dey buy one hundred and eighty naira spaghetti today na four hundred naira e no even reach the size when e be dem don reduce am the uh. thing go dey reduce for size the price go dey go up na that one na be the matter the thing go dey reduce the price go dey go up and we know say um, uh, eh, wetin dey call am fish one kg of fish wey be nine hundred naira as at two thousand and fifteen na two thousand two hundred naira as at today my people na where we dey go that's why we say enough is enough we must make sure say go get your pvc e join wetin you go fit take fight to take change the system And my people dey say na wetin person comot eye na im mate to pass am we no fit comot eye for wetin dey happen so we need to stand up so that we go fit do our do your part i do my part the country go move forward my name na sandra kekwa salotuna. Okay, boss. my people last night i just dey dream say i don turn hunter and maybe very soon this morning since they don approve hijab for school me go dey wear hunter uniform so in case i start to dey hot rabbit tomorrow don't be afraid after after rabbit dey waka during the day rabbit dey waka during the day so i am going to be a hunter and you can as well learn to be a hunter in your area and if you know how to hunt very well it could create security for your village mm. until we go dey hear ourselves again my name na adeomuaka owa salutu na wewe. All right, so now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now our business and lifestyle program Inform Me with Olayemi and Co. Um, I don't know what we want to talk again. Make I just walk out of comot because if una not, they say those who have ears let, them, hear what the spirit says to them. Uh, eh, do not be maybe the spirit. Sha. Also, till tomorrow we will continue this program. okay, sorry, yes. so they don't, correct they, don't me. Reject it okay your words na spirit be okay and their life All right. <laughs> till tomorrow so but more na remember the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef and to prevent the situation wey dey come for the future till next time i salute you.